iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu mu burundi n'ahandi ku isi abantu batari bake bakeka ko igikorwa c'umupsikologe umuhinga avura ibijanye n'inyifato ari ukumviriza ibibazo by'abantu agatanga impanuro gusa nk'uko bivugwa n'abo muri kabine nibaruta mu burundi abantu babona rero yuko umuntu uwo ari we wese yobikora yobikorera mugenzi we yamara umuhinga akaba umupsikologe mediatrice nibaruta avuga ko umupsikologe afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijanye n'inyifato mbega umuhinga avura ibijyanye n'inyifato afasha gute avura indwara izihe ni bimwe mu bibazo tugiye gukura kwihweza mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu muri kano kanya tubahaye ikaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro muterere muhawe ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga rero ni muri kano kanya muri kumwe na oriane itanga ishaka ibiro mpuzamakungu vyerekeye amagara y'abantu ku isi oms bitangaza ko ugutinya gukumirwa mu kibano ni kimwe mu bintu bituma abantu batarondera gufashwa iyo bafise ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vyo mu mutwe oms ivuga kandi ko abantu bashika ku bihumbi amajana umunani ku isi biyahura buri mwaka bitewe n'indwara canke ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vy'ubuzima ku itariki icumi z'uku kwezi kwa cumi wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kwita ku magara yo mu mutwe cyangwa amagara yo mu bwenge mu gifaransa bita sante mentale aho ni mu gihe icyo gisata cyerekeye amagara y'abantu kitavugwa ko byinshi cyangwa ngo gitahugwe neza na benshi ibyo bivugwa na bamwe mu baganga b'abapsikologe mu burundi mu burundi rero n'ahandi ku isi abantu batari bake bakeka ko igikorwa cy'umupsikologe umuhinga avura ibijyanye n'inyifato ari ukumviriza ibibazo by'abantu agatanga impanuro gusa nk'uko bivugwa n'abo muri kabine nibaruta mu burundi abo bantu babona rero yuko umuntu uwo ari we wese yobikorera mugenzi we yamara umuhinga akaba n'umupsikologe mediatrice nibaruta avuga ko umupsikologe afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijanye n'inyifato agasigura ko we na bagenzi be bafise ubuhinga bwo kuvura uh, butandukanye n'ubwo abandi baganga bakoresha aho ni mu gihe bo atamuti wo kunywa bakoresha mu kuvura mu biro by'ubuvuzi kabine nibaruta bavuga kandi ko mu bushakashatsi bakoze basanze abantu ba, abantu bafata imiti idakenewe ari benshi cyane abandi nabo ugasanga ntibigera batorerwa inyishu z'ibibazo byabo avuga ko ibice ijana ku ijana byabo babajije muri ubwo bushakashatsi bemeje ko bazi canke bafise abagwayi bagara, bagaragaje ibimenyetso vy'ingaruka zo zit- eh, z'ingaruka z'uko kuntu baba barakoresheje imiti batari bayikeneye muri ubwo bushakashatsi kabine nibaruta yasanze ingaruka mbi ari nyinshi cyane ibyo byose biterwa n'uko atamupsi nk'uko bamwita abo bantu baba bararonse yofashanya n'abaganga basanzwe mu kuvura abo bantu ku bw'ibyo rero ku munsi w'ejo itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi ibiro by'ubuvuzi bw'inyifato mu burundi kabine nibaruta byatunganije ihuriro ryo guhanahana ibyumviro ku bijyanye n'aho umwuga w'abize ibijyanye n'inyifato ugeze mu burundi n'uruhara rwabo mu mavuriro umuhinga avura ibijyanye n'inyifato mediatrice nibaruta niwo mutumire wacu rero kuri uno munsi mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu agerageze kuduha umuco ku bijyanye n'umwuga wabo n'ingene bafasha ababitura twakire mutumire wacu tutarinze kurandira madame nibaruta mediatrice tubahaye ikaze
murakoze Mm. madame nibaruta uwafasha ufata akanya gato cyane ugabanza ugasigura a- abatwumva baba batarategera neza bimwe mu bi- mu byo umupsikologe akora usigurira abatwumva umupsikologe akora iki
Umu- umupsikologe cyangwa uwize ibijyanye n'imyifato ni umuntu yahariye ubuzima bwiwe gufasha abantu we- bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingene bamerewe mu mishaha yabo cyangwa barwaye kuko hari indwara zitaba zikeneye umuganga bagiye tumenyereye ziba zikeneye kumvirizwa no gufashwa mu bundi buryo bwo kuvurwa atari ubwo kunywa umuti uwo mupsikologe rero cyangwa uwize ibijyanye n'imyifato afasha umuntu kurengera ibyo ariko aracamo cyangwa imbere no gukinga kuko hari igihe usanga bikenewe ko umuntu akinga atarindira ko ibibazo bishika cyangwa ngo bimurengere Mm.
ababitura none mu gihugu ah, barakunze kuba bake- ba- bakunze kuba bakeneye gufashwa mu buhe bu- mu bihe bibazo by'ubuzima cyane cyane
Mm, hari ibibazo bi- bi- biri mu rusange nk'ikibazo ki- kiri nko mu muryango cyangwa kiri mu rugo cyangwa kiri ku muntu wenyine ubwiwe mugabo ibikunda kugaragara icyo tubona muri iyi myaka itanu tumaze turi ko turarangura ino mirimo ni uko iyi ndwara iyo bita depression iza imbere y'ibindi abo twakira benshi usanga kenshi iyo ndwara y'uku ba- imwe bita kabonge na- na- sinzi nyine nokivuga neza mugabo Mm.
ni ni muri iyo ntumbero ni ni uko nyine nogisigura kumwe kumva umuntu a- ababaye kumva iyo no kwiyahura kwiyahura kumva akumva isi umengo arayikoreye ugasanga ubuzima bwiwe by'ukuri burabishe nibo benshi usanga bagwiriye mugabo n'abayabaga kenshi na kenshi eh, nibo usanga kenshi umuntu ariko arakira ku bwinshi Mhm. duhereye kuri icyo kibazo nyine cya depression ak- uh, akabonge ahanini duhereye aho nyine akabonge kuri benshi gategwa n'iki kugira ngo umuntu agire ku- ku- ku- ku- ku- guta sinzi ngene bisigura mu gi- mu kirundi ariko depression kut- kutiyumvamwo ubuzima ko bumushimishije na gato
Mm. birashobora kuvana bi- bi- karasho- birashobora kuba hereditere birashobora kuba ka- indwara y'akaronda imwe bita aka- akaronda hari umugi- umuntu yayirwaye mu muryango ugashobora kuyirwara cyangwa bikava ku bintu umuntu ariko aracamo mu buzima usanga adafite insiguro bikamurengera bigaca biheza bigatuma ubwonko bwiwe budakora nk'uko byategerezwa ugasanga hariho udusenkaburamubiri bimwe bita amahoromone atari karakorwa ku rugero rwiza cyane cyane nk'ibyo bita amadopamine cyangwa amaserotonine ikindi nacyo ni igihe ushobora gusanga yahinduye aho yahora aba ugasanga yavuye ahantu hadakanye agiye ahantu hakanye cyane Eh, ibyo nabyo nyine eh, guhindura kirima cyangwa aho usanzwe ubaye nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora gushikirwa n'iyo ndwara ya depression ni ukuvuga biva kuri byinshi biva kuri byinshi ashobora kuba- kuba hari ibyunyunyu abuze nk'ibyo bita magnesium cyangwa eh, ibindi byunyunyu usanga adafite mu mubiri bigashobora nabyo nyine gutuma bimu- bimu- bi- bimuhanda se- se- Bimutuma.
bimutuma ahuha nimba ari uko nokivuga mu kirundi ugasanga yarashikiwe n'uko kurwara iyo ndwara ya depression Mm. none abakuze n'abana e, ibi- ukuvura kwa- kwabo u- kuratandukanye bi- biba bimeze gute nk'umupsikologe yafise umuntu akuze n'umwana tekinike cyangwa ubuhinga buratandukanye
Eh, biravana umwana burya arafise ingene avugwa hariho n'ibipimo usanga umugirira umu- umuntu akuze atari byo umugirira eh, kubera umwana mu bisanzwe ntavuga byose kubera ataba arakura hari ubundi buhinga umufasha kugira ngo ugire ibipimo urabe izo ngorane afise eh, hariyo nk'ibi bita tese ya desin ya famiye cyangwa gucapa umuryango wiwe cyangwa kugira ari byo amafoto umwereka aka- akakubwira ibyo abona n'ibindi bitandukanye ntarinze kubisigura cyane kubera kutetera akanya ko- koba gatonyi mugabo uburyo ufashe umwana n'uburyo ufashe umwa- umuntu akuze buratandukanye mugabo ntibutandukanye cyane Mm-mm. none ibibazo bikomakomeye tuvuge ibibazo byo mu buzima bw'umuntu akuze nko kunywa birengeye buri munsi kugira ishavu rirengeye gukubita uwo mwubakanye eh, usanga akenshi biterwa n'iki nk'iyo muri ko muravura abantu usanga hari ikintu bas- bafitaniye ku isano abantu nk'abo
mu bisanzwe ah, nk'abantu bubakanye dufatiye nko kuri icyo burya abantu ntibubakana gusa ari babiri gusa umwe wese harimo akana akana muri we icyo twita enfamoa enfa interieur ni ukuvuga nimba umwana yaragize ikibazo mu mu, mu bwana bwiwe ahamaga akura wa mwana aracyari muri muri matayo nimba na- ariko baratwumviza mbabarire uwitwa matayo mbabarire n'akarorero matayo ka kana kari muri matayo akuze uwo mwana rero yagize ibibazo na mariselina cyangwa mariya wakana n'uwundi akuze ba- bubakana ari bane mu bisanzwe umwe akuze n'uwundi mwana abo bana rero bagiye baragira ibibazo rero bitandukanye bagahura baragize ibibazo cyangwa umwe yaragize ibibazo ni ngombwa ngo babanye eh, bimukoreko ibyo rero bi- bishobora kuva kuri icyo cyangwa ugasanga hari ibintu bishyitse mu buzima nk'ibyo twita nko guhahamuka cyangwa traumatisme hari ibintu byabaye mu muryango ugasanga birabababaje ugasanga babuze nk'umwana cyangwa babuze umuntu cyangwa ugasanga hari ikintu cyacitse umwe yavuye mu kazi uwundi yagize ibindi bibazo ugasanga byamuteye uruhagara rwo mu mutima usanga rero bashoboye kutabana neza Ego.
nk'uko bavuze ku bibazo by'abantu bashobora kuba barahuye n'ibibazo ashobora kuba yarakigendanye icyo kibazo imyaka myinshi cyane hari icyizere cy'uko umupsikologe yamufasha n'aho tuvuga ikibazo yari agifise nk'imyaka mirongo ibiri uwo mubabaro yarawugendanye icyo gihe cyose cyangwa uko ku- akakabonge yari akagendanye imyaka mirongo itatu mirongo ine umupsikologe yamufasha akava muri ubwo buzima muri ibyo cyane byiyumviro rwose cyane rwose kuko umuntu araduga arajya mu bwana arasikira kajya kana k'imyaka ibiri umwaka umwe imyaka itatu noneho ubunya duhiriwe duhishije kubera ubuhinga bwo kuvura ubwo bita isinoze bwarashyitse mu burundi ubu buriko burafasha abantu bas- kuko turafasha muri ubwo buhinga abantu batandukanye ugasanga umuntu amaze nk'amezi atandatu adasinzira i- i- seansi imwe cyangwa umuvuye rimwe ugasanga ariko arasinzira normalema oriye yuko bafata imiti n'iyindi petete usanga ifite n'ingaruka mu magara y'umuntu cyangwa atanikimufasha kuko umuntu ataba yatoreye imiti ikiba cyatumye adasinzira tugarutse rero ko ku umuntu afite ikibazo gitandu- ibibazo bitandukanye uduga mu bwana ukajya mu buzima murajyana aba yakugiriye konsiyanse cyangwa aba yakugiriye icyizere muraheza mukagenda mu buzima bwiwe eh, kubera urumva bakwizeye mukaraba icyabitumye hama mugaheza mukagenda mura- muravura ibiguma ibiguma nko- uko byagiye biraza uko byagiye biraza nkora mbona by'ukuri mu ma- mu masa- mu maseanse make nk'uko tuyita ndavuga ngira nk'amasaha nk'iminsi mikenya ugasanga umuntu yateye imbere cyane ku buryo mbere bitangaza eh, wasanga yarafashe nk'imiti bikananka ugasanga ibyo birahebye bikamufasha Yego.
kuri icyo nyine abarundi baba bijukira none kurondera gufashwa n'umuhinga mu myifato muri iki gihe
biriko biraza biriko biraza mu ntango niho umuntu yabona nyene ko eh, abantu bagira amasoni bumva umengo kujya ku- ku- kwivuza ku psikologe umengo eh, baragusenga ariko ubunya ndiko ndabona abantu ba- ba ruguru mu ntara zitandukanye ruyigi bubanza kayanza babira imizi ugasanga araje kukubwira yuko amaze igihe atariko arasinzira umuntu akamufasha eh, bariko biriko biraza biriko biraza kandi nibaza ko abarundi ba- bakwiye kumenya yuko ibyo ari ibintu bisanzwe ku- ku- kujya kwiza ibijyanye n'imyifato ntibishobora kurwaye mu mutwe kanatsinda uwize ibijyanye n'imyifato ntavura abantu barwaye mu mutwe abantu barwaye mu mutwe bavurwa n'uwo bita umupsikiyatire ujya muganga yize nyine ibyo kuvura mu mutwe ariko umupsikologe a- a- afite akamaro ko gukinga ko ku- gufasha umuntu ataragwara mu mutwe ngo ngo ngo agware arembe kenshi mugabo niyo umuntu yarwaye mu mutwe arabona n'umupsikiyatire mugabo ni ngombwa ngo amaze gutora mitende kubera ijya miti agaruke ku mupsikologe kugira ashikire cya kindi cyatuma eh, yagwa agwara kuko imiti burya ni nk'amabekiye nikikubaza ngo mbega byagenze gute ngo wabaye iki ngo byagenze gute do imiti ikuvuyemo wari urwaye usubira ukongera ukagwara urumva hagufata imiti ubuzima bwawe bwose ni ngombwa ngo umuntu agaruke ku psikologe yinjire mu mizi eh, batemberane mu buzima bw'uwo muntu hama bagarukane amagara meza
turagaruka mu kanya ku buhinga wavuze mukoresha bumwe muri bwo wavuze harimo ubwitwa hypnose usigurire abatwumva neza na neza ingene ubwo buhinga bukora hamwe n'ubundi ariko nk'uko mubizi kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika reka tuje ku murongo nabo nyine tubaha akaryo duhere ku witwa joel wiriwe neza joel
mwiriwe neza uraho urakomeye
inda ndakomeye ndashima Mm, ni vyiza cyane ikibazo cyangwa Eh, icyiyumviro
eh, mwanze mudusoreze uwo mutumire Mhm, ndakumva nagira nagira ngo ndamubaze Mhm.
ko avu- ko ari kutubwira ngo baravura inyifato ntabazi yuko abantu benshi dufite inyifato zitandukanye zahuje inyifato Ah, hari ubwo yaba afite bisavuga ko nta nta muti n'umwe batanga sinzi niba batanga inshinge hari ubwo yaba afite n'ibi- n'ibi- n'ibikoresho akoresha mu gupima umuntu ufite izo nyifato cyangwa ni ukumureba gusa hama akagira akaba akaba yamuvura ni ubuhe buryo akoramo mbega nko mu gihe byashyitse umuntu ufite inyifato wenda tuvuge zi- zikabije zishobora kuba zamugira nabi zikamushyitsa nko ku ndwara y'ibisazi icyo gihe iyo zibaye indwara z'ibisazi amu- bamufasha iki bigenda gute ikindi nashaka kumubaza abapisikologe bavura indwara izo ari zo zose zibonetse cyangwa bavura izo z'inyifato gusa Mhm. urakoze joel Eh, Eh, reka twakire na murakoze namwe ni ikintu nagomba kubabaza aha aha twakire na diodone diodone uratwumva yego ndabumva Mhm, ikibazo cyangwa icyumviro eh, ndamugiriza umutumire Mhm, arakumva
yego nashaka kumubaza kwanza kuri cyo karavuga ngo cyo kubura kureka gusinzira Mhm.
Eh, je- nka jewe nyine ndagifise kandi ndakimaranye nk'imyaka myinshi nko mu ijoro ndashobora kumara nk'isemene usanga ndaryamye mu ijoro nkasinzira nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu nkaba ariho numva itiro ngo ndaryamye naho rero bigafata nk'umwanya muremure Urumva?
Mm, ndashobora kuja ku buriri kuryama ngo dufate nka saa mbiri mhm, saa tatu gutyo saa yine ngo dusanga nite gusinzira nk'isaha saa saba saa munane gutyo mm.
usanga ntayo masaha sindi maso usanga ndashobora kumara na de jour cyangwa twa jour ntaryamye ariko bijya kuvuga ati umuntu ngo ariko arasinzira aho yicaye ntibikunda kurushika cane Mm, Eh, mm, nico nagomba kumubaza ikindi naco mhm.
kuri ico ariko aravuga ati ku- kuri ivyo vyo kuvura sinzi yuko kuba ari ukuvura canke gutanga imiti canke ari impanuro canke ibiki ashobora kubwira ushobora kugenda canke ukagira uku n'uku Mhm.
nivyo nashaka kumubaza ikindi naco umutima je ndakunda kumva umutima wiruka cane kandi n'ubu buriko biraduga nkumva umutima umenga haraje nk'ikintu mbona uyo mutima urahwabutse nyene nkumva umenga ni ikintu kinkanze Mhm.
nyasangira n'ubwoba cane sinzire ko hari ico yobivuga diodone ndagusabe ugume ku murongo Eh, madame niba rutaraza kukwishira ariko ashobora kuba afise akabazo ah, nyuma yaho akwishiye ugume ku murongo reka tubanze twakire na n'ikibazo ca jean claude jean claude uratwumva
mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza
ndingobaka jean claude emerereye mu rwanda Mhm, mhm. urakoze guhamagara ijwi rya amerika
yes mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka ngoma Mhm.
Mm, duga ku ijambo
none Mhm.
kanzumere yambuwe umuntu Eh, arakumva tumirwe Eh, none ikintu namubaza bafasha abantu barwaye ibisazi gusa
Mm. Ara- ndakeka eh, ico araza kukikwishura ariko si si- ara- araza kukwishura Gum- uguma ku murongo none se Mhm.
ikindi kibazo i- iyo bavuye abantu babaha amafaranga cyangwa n'inkunga batera aba- abantu barwaye ubwo burwayi N'indw- n'icya- n'indwara zose baranazivura Mm. Ur- urakoze jean Ba- claude babaha ama- ba- babaha amafaranga angana iki cyangwa ni n'imfashanyo leta itanga y'u burundi mu kuvura
Eh, Mm. arakwishura urakoze cyane jean claude eh. ikindi bavura indwara zose zose umuntu arwaye cyangwa bashinzwe kuvura abantu bafite ihungabana mu mutwe arakwishura nawe naco nyine arakikwishura ko kuno Eh, munsi tuko mu- tu- umu- umubwira ati ati aragusuhuza cyane kandi aragukunda cyane Eh, urakoze cyane uno munsi twahaye akanya eh, madame nibaruta mediatise kugira ngo asigure neza na neza ibijyanye n'uwo mwuga abatari bake bafise ku ibibazo byinshi ni nk'ibyo nyine ufise jean claude duhere ku witwa joel eh, madame nibaruta joel ibibazo by'iyo bijyanye n'ubuhinga mukoresha neza na neza kugira ngo mufashe ababitura na diodone nawe nyine asa n'ayakibajije ariko duhere kuri joel
Mm. Eh, eh, mu bisanzwe hariho ibipimo yabaje ko hari ibipimo hari ibipimo mugabo si bijya byo gufata amaraso cyangwa kugira bijya nka bijya byo kwa muganga hari ubu- ubundi buhinga abize ibijyanye n'inyifato cyangwa abapsikologe batwitangiye imbere bashyizeho hariho amatesite atandukanye hariyo bita teyate ni- ariko atwumviriza ntibasabe kubisigura cyane Eh, hariyo bita tesite de lorsha hariho n'ayandi matese bivanye iyo umuntu afite nka nka eh, nk'uruhagarara ah, hariyo bita tese do hamilton Do- ayo yose na- n'ibipimo usanga ushobora guha iyo izo ni zimwe ni nyinshi rwose rise sino Mm, ngira ngo ariko ndayimare.
ariko Bivana n'ikibazo madame umuntu nibaruta afise.
eh, ubwo buhinga iyo buvuze ayo matesite uka- eh, na matesite ni ibibazo bishura canke bashatse kumenya niba nk'uko babivuze bamwe bavuze ati ni inshinge canke nihe ni ibibazo bishura kugira ngo bamenye neza izo tesite izo arizo Eh, harimo iby'ibibazo mugabo hari hari n'iz'amafoto cyangwa hari n'izo umuntu asaba umuntu gucapa cyangwa gushushanya ibintu ibi- cyane cyane ku bana nibo umuntu aheza akabaza ba- abwira gushushanya kubera abana udasanga baganira cyane uda- bataba barakura ngo bashobore kukubwira ibintu byose batabivuga rero muri uko gushushanya Eh, nk'ibi bindi n'amashusho n'amasanamu ba- baha umuntu yizwe neza afise n'ingene baheza ba- abize ibijyanye n'inyifato bayasigura bifatiye ko u- uwo nk'uwo nk'uwo bita mire ya- yagize ya- ya- yashyizeho ubwo buhinga ni umuhinga yize ibijyanye n'inyifato bwizwe neza rero ibyo onya bidufasha gutahura uwo muntu tuba turi ko turafasha Mm, mm.
yego Joel yabaje Ati kijanye aravuga ati Mhm.
a- ararembye ati iyo umuntu yarembye bigenda gute nk'iyo ah, ya- yarwaye mu mutwe nsabe abariko bara- baradukurikirana ko bokwirinda kuvuga ibintu by'ibisazi kuko iyo umuntu w'umusazi n'umuntu akora amakosa mugabo akomeye Ibi bitandukanye n'umuntu arwaye mu mutwe afite indwara yo mu mutwe Do- iki kiratuma rero abantu batumva neza sitabo basikiwe n'ibyo bibazo byo kurwara mu mutwe iyo arembye akaza hamwe tudashobora kuganira nca ndamunungikira uwo bita umupsikiyatire umuganga yitwa umupsikiyatire akabanza akamushyira ku muti agatekana hajya dushobora kuganira tugahuza duca duheza rero tuga- tugatangura umuntu agaheza akamufasha eh, kuri- bi- mu- bifatiye kuri ubwo buhinga cyangwa dukoresheje ubwo buhinga butandukanye Eh, nibaza ko ari byo bita tct therapy cognitivo comportementale ni ukuvuga kuvura umuntu bis- bifatiye ku, ku, ku, ku myifato umusaba kugira Eh, muri ibyo harimo ibyo nk- nk'ibyo gutwenga iminota kanaka hari ibyo bita tekinike de relaxation ibyo ku akanya ko gufata ko kuruhurira ubwonko eh, canke guhema eh, ni- ni byinshi umuntu ashobora ku- gufashisha umuntu eh, canke ivyo vya hypnose ni ni- ni uburyo bwo gusinziriza umuntu kandi adasinziriye kugira ngo ushobore gushika mu cyo twitwa- twita inconscient Bu- umuntu agizwe eh, ni- ni- ni- n'ibice bitandukanye byu- by'umushaha inconscient con- eh, preconscient na conscience donc umushyira muri icyo bita eh, eh, u- usanga adasinziriye kandi ata- atanakanura asinziriye ari amuwati yasinziriye igice kimwe asinziriye ahandi akanura Mm.
Eh, ugaheza rero ukamufasha Eh, Mm, ubwo buhinga bwa hypnose usiguye abantu babwakira gute ko ahanini abantu bashobora kuba bafise ko amakenga ko umuntu aba asinzirijwe ariko adasinziriye ugasanga eh, ni ikintu kitamenyerewe cyane babyakira gute
babyakira neza cyane cyane iyo nk'umuntu ariko arayigira araruhuka nk'uyo ataba asinzira wewe biramutuma ubwonko bwe businzira kenshi nk'ubu nko muri iyi ndwi uwo nagiriye isinoze rero ntajya kuri vora ahejeje kugira iyo isinoze muri iyo mwanya nyine arindira gatonyi hanyuma ashyize muhira mu masaha makenyese atangura kumva agaciro kado niyo aba ariko arayigira yumva agaciro karyoshye nta bintu avuga kenshi nkitangura kuyi- tugitangura kuyikoresha wasanga akubaza ngo none sinjya mvuga amajambo atajyanye oya arakontorora n'ibyo umubwiye atabishaka ntabyakira n'ibyo umusa- umubwiye aguma yumva kandi aguma ashobora guhitamo kwakira iki cyangwa ikindi ntacyakire Mm. ariko hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari ubwo buryo burakoreshwa hariho eh, n'ubuhinga bwinshi nk'ubwo bukoreshwa ariko abantu ugasanga bari berekana bariko baravuga nk'ibyo nyine uwo yavuze ariko aravuga ibintu bashatse kumenya ukuri kuri muri we bakamugira uko kuntu kwa hypnose bakamusinziriza agatangura kuvuga ibintu byinshi bakamubaza ibibazo ugasanga n'ibyo atawuvuze ari maso atangiye kubivuga n'ukuri yari afise muri we arakuvuze ivyo navyo nyene ntibiri muri muri izo tekinike muri ubwo buhinga mukoresha ibyo ntibyemewe n'aga- n'akarangamutima k'umu- k'umu- k'umupsikologe nimba babikora gutyo barenga amategeko mm, y'umwuga w'umupsikologe ntibi- ba- rero ku- kuwo maze kugira ubisanzwe ntibyemewe ko umuntu akubwira ikintu adashaka kukubwira akanura ntibyemewe birabujijwe eh, mu karangamutima k'umupsikologe kandi mubo amaze kuyikoresha ntawe ndabona adedemba nimba no koresha terimi iyo onye avuga ibintu daboro biranagorana kuvuga iyo ari muri iyo muri ubwo mu- muri iyo eta ya ipinoze biragorana kuvuga nta nta ntavuga bimworoheye kubera bari muri ako gaciro katari agaciro na- na- ubu urashobora kumubaza n'ikibazo ugasanga ntanakwishyuye Mm. ku kibazo kandi cya no kumu Aha.
Mhm, bandanya mu ku- mu kumusinziriza ba- mu kumusinziriza ayinjira muri iyo eta ya hypnose abishatse atabishatse ntiyinjira iyo yinjiye naho mu kumugarukana eh, ngo akanure u- ugenda pro- ugenda buhoro buhoro kandi uka- ukubaha ukubaha umuntu umukiriya ugomba kumwubaha ukamwubahiriza ku buryo utaba umuntu amusopa amajambo Nti- ntibikenewe uyakoze iki uyamusotse yakoze iki ntibimufasha kandi nawe nyine ntibigufasha nibaza ko ibyo onye ari ibihuha abantu bavuga kuri iyo kuri ubwo buhinga bwo gukoresha kuko uraje uko ubuhinga bubisigura umuntu ntaba ari ashobora kuvuga kuvuga ibintu a- ba- kuvuga biramugora ni kimwe mu biranga ko umuntu yinjiye muri iyo eta ya hypnose Mm. ikibazo ca Jo- ca diodone tugerageje ku- kunyaruka gato dufite abanywanyi benshi barindiriye ku murongo diodone yavuze ko afise ikibazo yavuye ku murongo telefone we yagoranye gato ariko yari afise ikibazo cerekeye ugusinzira kandi yavuze ko agifise umwa- igihe kirekire mwa yavuze ko umuntu afise ikibazo umwanya muremure umusikologe umuhinga mu by'inyifato ashobora kumufasha ikibazo co gusinzira ahanini kiva kuki
bishobora kuva ku ku ku bintu bitandukanye ku bihe yaciyemo nimba ari ibintu yaciyemo bikomeye birashoboka birashobora kuva ku- kuri- kuri hormone bita valantonine usanga idakwiye mu mubiri wiwe cyangwa itari kirakorwa ku rugero rwiza ibyo nabyo rero iyo afise icyo kibazo byiza niyo kwihutira gufata imiti Mm, ngo niwe umufasha kuko ni ngombwa ngo dukore aya matesite turabe mbega i- ubuzima bwiwe buhagaze gute yaciye mu biki byagenze gute yofashwa gute hanyuma ikindi nacyo ntiyobirekera aho kubera i- kudasinzira iyo umuntu asinziriye i- umubiri uba uri kuraruhuka iyo adasinziriye rero ashobora kurwara indwara z'umutima amakanseri amadiyabete indwara zitandukanye kandi usanga zidakira nicyo gituma abantu badasinzira bagomba kubifata eh, nk'ibintu atari ibyo kureka ngo biziheza bigomba kuvurwa kandi bikavurwa mu buryo bwiza Mm. yari yanavuze ko nawe nyene afise ico kibazo c'umutima asa n'uza arahababuka kumbure bishobora kuba bifitaniye n'isano nk'uko mubivuze tubandanye claude jean claude nawe nyene ya- nd- musa n'abamwisha ikibazo ciwe ah, i- ariko yaravuze ah, ibijanye n'abantu barwaye ibisazi mwavuze kudakoresha ayo majambo ati bo murabavura mwacishuye muti ni umupsikiatre umuntu ajejwe kuvura ivyo mu mutwe tubandanye twakire Hmm? murafise ico Ara- mwongerako aramuha- aramuha umuti aramuha umuti mugabo ni ngombwa ngo agaruke ku musikologe kuko umusikologe niwe wagejwe kwinjira mu buzima kugira ngo arabe icyatumye agwara mu mutwe Mm, ubuzima bwa misi yose yego Eh, reka tubandanye twakire silver silver wiriwe neza
biriwe neza Mm, majambo make ikibazo canke iciyumviro
mbanje kuramutse umutumire Mhm.
icyo ikibazo cyanjye turabona muri ino minsi y'uko hariho abantu benshi barwaye indwara zo mu mutwe sinzi ko ari ibihe igihugu cyaba atarakiyemo ariko mu ino minsi tubona bigenda byiyongera rimwe nagomba kubaza umutumire ikintu baba bariko barakora kugira ngo ibyo bintu izo ndwara zigabanuka cyangwa bishoboke gihe byasigira akazi Silver aho uherereye ni hehe uherereye hehe u- umaze igihe ubona yuko indwara zo mu mutwe ziko ziriyongera
eh, mu ntara ya bururi Mhm. komeza
eh, ikibazo kigira kabiri nagomba mbaze eh, itandukaniro rihari ry'ibyo by'abapisikologe ni- na- kuko hari- hariho abantu usanga barwaye indwara zibonekeza nka- nk'uko ari zo mu mutwe mugabo bagiye ku rusengero ugasanga aho basengera barabasengera kandi bagasenga bigahera Mm.
nagomba kumubaza rero itandukaniro y'ibyo abo basenga bigahera na bijya usanga mm, bashobora kubanza kujya kwa muganga kugira ngo bashobore gukira nagomba kubaza itandukaniro ngo baba bazi aho zitandukaniye Mhm, mhm. ikibazo cyiza Silver urakoze cyane reka tubaze na François wiriwe neza Allo François
ndabumva ni amahoro neza
yego Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
ngewe nashaka kubaza eh, nki- nki- nk'abantu barwaye n'ibibazo byo kudasinzira batanga nk'imiti cyangwa yenda ni ibiganiro baganiriza umuntu ni gute bakora Ko tuzi ko ahantu henshi kwa muganga batanga imiti bo ni gute bakora batanga imiti nabo Mm. yagerageje gusigura ku kibazo cyo kudasinzira ariko turamuha akaryo yongere ah, asobanure neza uko bamufasha umuntu afite ibibazo byo gusinzira urakoze francois Eh, madame nibaruta ku kibazo cya silver eh, cerekeye itandukano ry'abantu basengerwa bagakira kuko baba bafise ibibazo biboneka ko ari ibibazo byo mu mutwe ni- ni- ni- n'ivyo- n'ingene mwebwe muvura wogerageza kumusigura itandukaniro rihari cyangwa isano muri make
gusenga n'uburyo bumwe umuntu ashobora gufata kugira akemure ikibazo cyiwe ariko ngaha turi ko tuvuga ibijyanye n'uwize ibijyanye n'imyifato iyo umuntu afise ikibazo burya hariho ubuhinga bwo kumviriza abantu bose ntibashoboye kumviriza aricyo bitwita ekute terapetike ugasanga umuntu eh, arumvirijwe kandi ibyo uko kumvirizwa nyine kuramukikije Eh, iyo umuntu ahisemo rero gusenga icyo ni kimwe burya de- eh, akarangamutima kacu kadusaba kubaha umukiriya wacu eh, nta- nta bintu twebwe tumu- tumubwira ngo bwiri- ngo ubwiza kugira ibi tujyana n'ibyo yifuza tukamuha tukaba nk'umugide cyangwa nk'umu- nk'umu- nk'umuntu ashobora kumufasha mugabo ingingo yose yerekeye ubuzima bwiwe burya umukiriya niwe nyine ayi- ayifatira afashe yo kujya gusenga icyo ni kimwe mu bindi ashobora gufata harimo no gufashwa n'uwize ibijyanye n'imyifato ariko cyane cyane uwize ibijyanye n'imyifa- eh, n'imyifato aba yarize ubuhinga butandukanye kandi iki gihugu kibigishiriza bagomba kuba gu- gufasha abantu batandukanye bari mu bibazo Mhm, mhm. Ah, ndibutse neza hari wigeze kubaza ibijyanye ni- nu- n'ingene mu ba- babariha amafaranga niba mukorana na leta wogerageza gus- gusobanura ingene bigenda
Eh, eh, Amafaranga.
twe- dukora nk'abantu bigenga eh, dukora nk'abantu bigenga eh, kenshi na kenshi umukiriya nyine arakuriha wamwakira arakuriha ni nka kujya ko kwa muganga bagiye barariha eh, ibiciro nabyo baraheza bakabibaza muri ah, abajejwe kubisigura agenda umufundi Mhm, mhm.
ego Eh, urakoze cyane nari ndacibutse ko hari umutum- umunywanyi umwe yari yakibajije Ah, hama françois nawe Ego.
Aha.
ashaka ashaka ashaka gu- guronka umuco kuri icyo cy'ibiciro kubera eh, biratandukanye haba ku bipimo cyangwa ku kwakirwa bisa- cyangwa ku byo twita psikoterapi arashobora guhamagara muri sekretariya mirongo irindwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu baca baheza bakamuha umuco Mm, subira muri izo nimero abatazumvise neza
mirongo irindwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu ego hama tubandanyije ku kibazo cya francois mwari mwagerageza kwishyura ibibajyanye no gusinzira cyangwa kudasinzira uwo mwishyura amajambo make cyane dukomeze
mu bisanzwe yabagije ati mbega mubaha imiti nta miti umuntu yize ibijyanye n'inyifato yandika birabujijwe na- turayiga imiti turayizi iyo bandika turayizi mugabo eh, eh, wanashaka nta n'uwahanura umuntu kuzaranywa imiti imiti irafise ingaruka nziza irafise n'imiti eh, irafise n'ingaruka mbi kiretse iyo bikenewe umuntu agomba gufata umuti iyo bikenewe iyo rero afise nk'uku kudasinzira dushobora gukoresha hipinoze cyangwa tugakoresha ubwo bundi buhinga twi- twita tesese agaheza agafasha Mhm, mhm. Mura- murakoze cyane twakire n'uwitwa prosper wiriwe neza prosper
neza Mm. nduzi ijwi ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo kino tumutse neza ntambaza neza tuzi Mhm. alo prosper
wenda kuva Eh, ntitukumva neza duzi ijwi ubaze ikibazo cyangwa ushikirize icyiyumviro
ego Mhm.
uranyumva yego
Mm, nagomba musubiriramo icyo kibazo kuko tunabikurikiranye neza ikihe kibazo prosper uno munsi turiko turaganira ku bijanye n'umwuga w'abahinga bajejwe gufasha abantu bafite ibibazo by'inyifato bo bita abapsikologe Mm.
Mhm.
Eh, woba ufise ikibazo ca madame nibaruta mediatrice umuhinga mu by'inyifato
Yeah.
Mm. murakoze prosper Eh, reka tubandanye ku murongo twakire albert wiriwe neza albert
mwiriwe uraho urakomeye
turashima Mhm.
turashima yego Eh, nanjye eh, nashaka mbaze uwo uwo nibaruta Mhm.
Mu- madamu nibaruta nashaka ndamubaze kubera je ndafite ikibazo Mhm.
n'ubu kugira njyame kugira njyame nsinzire Mm.
nanyoye nanyo- numvise nyora inzo- nanyoye inzoga ngo mbure wese gusinzira naho nageze nka saa cyenda z'ijoro nikanguye ubwa mbere Na- buri ndabuca niwe nasubiye gusinzira niswe naho ndaryamye nk'ubu nanyoye niswe ngo ndasinzira sinzira n'iminota nk'itanu naho ni- na- nikangura narushe nimwe ndarota nabi naguma nuze nayo ko ataco yogira yofashamwo na jewe Mm, Prosper guma ku murongo twari dufise umunywanyi w'ijwi rya Amerika yari yabaje ikibazo nk'icy'iwawe yagerageje gusigura ibijanye n'itiro ubaye wa gatatu guma ku murongo kumbure yashobora kukubaza ikibazo kugira ngo agufashe neza ikindi nabaza aho aho kubera yiswe ngo naryamye na gatonya guma ndota ibintu byinshi bibi nta kavuyo kandushe rwose kubera ivyo bintu mba ndose kandi mba nsinze akantu ka- na gatonya gusa Mm.
ndaguma ndamubaza nawe n'ikintu ushobora kuba bivako Ego guma ku murongo
Yego.
reka twakire guma ku murongo tubanze twakire undi munywanyi twakire Claver Claver wiriwe neza wiriwe Mhm. uduhamagaye uri hega Claver
ngozi Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
kwiyumviro n'ikibazo Mhm.
Eh, ku- umva nagomba maze uwo mutumire Mm.
yuko bashobora kuvura indwara zo mu mutwe zerekeye hariho umuntu aba yafashe nk'ibiyayuramutwe Mhm.
hanyuma umutwe ugashobora kuyayuka agata ubwenge canke akaba ari umuntu yafashwe n'indwara nyene zijya nyene zisanzwe hanyuma ubwo nawe yuko boshobora ukuntu boshobora kudutandukaniriza u- uwafashe ibiyayuramutwe Mhm.
n'urya muntu yafashwe n'indwara zisanzwe
Ingwara zo mu mutwe eh, Mm, ni ukuvuga umuntu afise ibiya- ya- ya- yasinzikajwe no kuba yanyoye ibiyayuramutwe n'umuntu asanzwe agwaye mu mutwe
eh.
Mm. ego Ego.
turamubaza urakoze claver
Zaba murakoze.
Uh, madame nibaruta duhere kuri françois ndakeka niba ntihenze na albert albert yavuze yagarutse ku kibazo cy'itiro Uh, ndumva abaye wa gatatu ikibazo cy'itiro ari ku murongo niba haba hari ikibazo ngo kongera ko ariko gerageza tumufashe gato
Eh, uwo albert asa- yumva ata agaciro afise agaca afata akayoga urumva agerageza gutora inyishu y'ikibazo aga- akiteza ikindi kibazo kuko muri icyo gihe afashe inzoga eh, ni ikintu kibi cyane ku magara yiwe nibaza yuko eh, bishobora kugira ingaruka mbi hamwe yo bibandanya byiza yohagarika izo nzoga hama akivuza akivuza eh, bakamufasha Eh, kandi birashobora guhera si byiza ko umuntu abaho imyaka myinshi turazi yuko iyo umuntu adasinzira umubiri n'isukari iri mu mubiri niko ntihingurwa neza kuko ihingurwa mu ijoro ubuce nka- ubuce bw'umubiri bumwe bita amaserire ntibwi- ntibuhi- ntibuba bushyashya neza nk'uko umuntu aba asinzira kuko burya abantu benshi amaserire cyangwa tujya duce duhinduka mu ijoro mu itiro itiro ni ikintu nyamukuru ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu ariko arakibura agomba kwirinda gufata imiti y'umurengera idaheza inamufasha kuriheba kuko ishobora kumujyana mu cyo twita depandanse atanze umuti ntasinzire kandi n'umuti nyine nawe nyine ntutuma aronka ikiro ibyo twita someye hekitarateri ni ukuvuga yuko rero uyu albert yohagarika akayoga cyane cyane hanyuma agaheza akivuza akayoga anywa kubwira atora itiro yumva ko ritaheza ngo rinaze neza kuri uyu yego karaveri yavuze ati mbega burya umuntu yotandukanya gute umuntu arwaye mu mutwe kubera yafashe ibiyayuramutwe cyangwa arwaye zijya ndwara zisanzwe zifata abantu bakarwara mu mutwe mu bisanzwe iyo umuntu afashe ibiyayuramutwe biratera ihungabana mu ngene ubu dusigaye dufite nkaburamubiri ibyo twita amahoromone akorwa mu bwonko nicyo kimwe niyo umuntu arwaye indwara zo mu mutwe naho nyine haraba ihungabana rya tujya duce nkaburamubiri ashobora kuduga cyangwa akamanuka utwo duce nkaburamubiri dushobora kuduga cyangwa tukamanuka tugakorwa ku buryo butari bwiza nicyo gituma rero umuntu afite amadoroge cyangwa arwaye zirya ndwara abantu bakwiye kumwegera bakamutahura hanyuma bakamuvuza birashobora guhera
murakoze cyane ndakeka ikibazo cyo gusinzira abantu bashobora gushaka kubandanya gusobanukirwa nta kibazo turabandanya tugerageza kubasobanurira ariko nk'uko mwabivuze biva ku bintu byinshi cyane kandi umuntu agakenera ko mwakwicarana mukabanza mukatoraho ikibazo kiri neza na neza tubandanye twakire n'uwitwa Emmanuel wiriwe neza Emmanuel
mwiriwe murahora akomeye
ndashima
tuvuga ku ijambo
ngize ikibazo nagomba mbaze uwo mutumire nagomba kubaza ko jya kuntu umuntu yaryamye mu ijoro usanga ariko arasaragurika nicyo bipfa ko n'ukungene umuntu inzira yocisha nkubwira amuvure bihere kuko nko mu gatondo nk'iyo abyutse umuntu amubwiye ibyo yarara akora umva ntanabyibuka ntazi ko biba byabaye ntabwo ndamubaze fenomene iba yabaye cyangwa ukungene umuvura kugira bihere wavuze uti umuntu yaba yararazirana aravuga mu ijoro
hajya aba aryamye nko mu ijoro
turabaza madame mediatrice
iyo umuntu iyo umuntu ariko aravuga cyangwa ariko ararota mu ijoro icyo ni ikintu cyiza ku bwonko kuko ashobora gusika ku byo atoshika ko mu buzima busanzwe nibaza ko icyo kitaba ikibazo cyane cyane iyo mwene cyo atangorane buteye kuvuga rero abantu benshi iyo basinziriye kenshi baravuga iyo umuntu asinziriye itiro ryose rigizwe n'indozi bagitangura gusinzira zikakanguka hari aho zikara zikaba nyinshi cyane cyane iyo hageze kubyuka mugabo kenshi na kenshi kurota si bibi kurota ni byiza biruhura ubwonko ariko hariho n'uwavuze yuko arararota ibintu bibi kandi akabyuka arusha ibyo byo mubivuga gutya hariyo n'abarota bakanatambuka bakanahaguruka bakagenda ibyo byo byo murabifasha bigenda gute
uwo nyirumva yari anafite n'ikibazo cyo gusinzira yavuze yuko adasinzira mugabo n'iyo asinziriye aramutse agasinzira ako gaciro haca hazamwo izo ndoto zituma abyuka arushe ni ukuvuga yuko ikiro ry'iwe ntirimeze neza ntirikuze amategeko ni ngombwa ngo agire ikiro ritekanye rituma aruhuka umubiri uruhuka rumva rero uwo onya akeneye kuvurwa
nk'abantu nk'abo madame ni mediatrice abantu nk'abo baba bafite ibibazo nk'ibi by'itiro naho baba bamaranye igihe kirekire bifata nk'igihe kingana gute kugira ngo umufashe ashobore kuva muri ibyo bibazo
mu bisanzwe kubura itiro ni ikimenyetso cy'uko umubiri uri kukoma akaruru umushaha uri kukoma akaruru umubiri uri kukoma akaruru ati hariho ibintu bitagenze neza mu buzima nyarutsa ubitorere umuti ni ukuvuga yuko rero icyo onya cy'itiro tubanza kwinjira mu buzima tukaraba mbega byavuye kure mbega kubera adasinzira hari igihe ni- n'igihe usa- ushobora gusanga hari ibibazo byamushikiye ibyo bibazo bitorewe umuti ugaca usanga ikiro rirakurikiye Mm.
Eh, u- aho rero bivana n'umuntu abantu ntibasa aba aba bose bavuze ko bafite ku- ibibazo byo kubura ikiro hajya muganiriye ntiwosanga ibibazo byabo bisa n'ingorane yabo isa n'aho bose babura ikiro kuko hari uwuribura cyangwa akagira iry'umurengera rirenze urugero na byo nyine si byiza cyangwa akagira ikiro ridatekanye rike asinzira icyo bita somesi akade agasinzira akanya gatonya agakangura donc ikiro ridakwije amategeko ri- rifite ingaruka mbi cyane ku magara y'umuntu ku buryo abantu ba- bafite ibibazo nk'ibyo bonya bagomba kubyihutira kubitorera umuti badakoresheje imiti cyane cyane mu gihe bidakenewe Mm. mwavuze yuko ibibazo byinshi bitandukanye bi- biba bivuye ku mpamvu zitandukanye Eh, none nk'iyo umuntu avuze ko atibuka ibintu byo muri kahise hoho mumufasha gute canke iyo akura hiya ati je ibyo ntavyo nibuka simbona impamvu canke muri ico gihe bigenda gute
umuntu ntabiteba ko eh, ubuhinga bwo kuvura ubuwunya ntuteba ku- ku cyateye naho bikenewe ko ukimenya mugabo ntuteba aho hari ubuhinga bundi butuma burya umuntu arashobora gutuma ubwonko bukora eh, uduce nka buramubiri atamutaguteye nk'ubu unya nk'ibyo bita amadopamine ukabiduza atamuti uteye umuntu ari ibyo muri ko muravugana cyangwa ari ama egiserisisi cyangwa imyimenyerezo umusabye kugira Mm, Ni ukuvuga dopamine, ujye yuko muteba tugerageje cyane ngo gusigurira ngo abad- byatewe n'iki ngo ha- ngo hatebe rwose ugomba gukoresha ubuhinga kugira ngo aronke ikiro mugabo cyane cyane kenshi muraganira burya n'ahataba abyibuka ibyo yibuka hari igihe usanga bi- umufashije akagenda buhoro buhoro nicyo gituma ibyo bipimo tubaha biradufasha kandi nawe nyine biramufasha kuvuga n'ibyo atibuka ko cyangwa kwibu- kuvuga ibyo atibuka ko yibuka Mm. murakoze cane Yego.
Eh, reka twakire n'uwitwa cedric cedric eh, mu majambo make ikibazo canke iciyumviro
niba neza umunyamakuru mwiriwe neza
ndamurije n'umutumire Mhm, arakumva
Nta- nta byinshi nagomba ku- ku- kubikubaza mu busuma ngo bari bagize Mhm.
ariko bwa mbere nagomba nagashimire iki kiganiro tuba tugishaka kuko kirekerekeye ibintu by'amagara yacu kandi bikaturaba cyane nagomba mwibariza iyo muhinga Mm.
mu kirundi rero nakuze numva bavuga ngo ngo nk'umuntu yabuze itiro akanywa ngo indi nzoga ngo ntumutse w'itiro ngo ashaka nk'agatiro nagomba nababaze ko ari ibyo cyanje si ibyo ari ibyo uyu muntu aronka agatera kuko yanyoye utuyoga bomuha umuti mu bintu byo gutera canke yakoresha sisitemu yayo kugira ngo ivyo bintu bimwe aronka agate- aronka agaciro yatanyoye w'icyo tuyoga nicyo kibazo canje murakoze Eh, cedric none nk'umwana muto kuri ico kintu abarundi bavuga kera nk'umwana muto nawe nyine yocanwa iyo abuze tiro yocanwa akayoga
abo nanjye nibo mfitiye amakenga nagomba ndamubaza icokorwa muri ico gihe Mm.
canke ko- ko- ko- ko- ko numvise mwe muvuze ko tubitoga ari byo ukuntu boca bamu bingaturetse mari boca bakugira uyo muntu Eh, ibyo nishatse gutanga akarero ko hari ibintu bya kera byavugwa kumbira atari ibyo canke bida- bitubaka Eh.
Ivyo birashoboka ego reka duhe akanya umuntu tumire abishure ariko reka tubanze tubandanye twakire n'uwitwa david wiriwe neza david alo david david david telefone kumbure iramugoye reka twakire adelan wiriwe neza adelan
Mwiriwe neza nyakubahwa mumenyesha amakuru Mm, nyakubahwa nawe uraho urakomeye
ega turaho turashima turakenguruka kabisa Mm, dushimira n'imana ko imvura iriko iraboneka mu gihugu ni byiza cane ikibazo canke iciyumviro
ego jewe ni nk'ikibazo hanyuma nashaka mbaze mbega ko mm, havugwa ko hari utunini du- dushobora kuba du- du- dutuma umuntu ataronka ikiro adufashe ashobora kuronka iryo tiro nashaka kubaza mbe none eh, dukora mu- muri ico gihugu tumize niho uronke itiro canke u- utumize bi- bituma uba uri kuribura uko kutaronka itiro maze tukakuvura mm, mu gihe baguhaye ikiro uyimaze kuryosha uguma uronka itiro nkagira nti mbe nta ngorane twaba du- duteye utwo tunini ku buryo ushobora ku- n'ubundi utaturonse udashobora kuronka iryo tiro Mm.
hanyuma hanyuma nkaca ngira ko mbaza nyene ubugira kandi hari abantu bashobora kuba bibagira cyane numvise umenga birafatanye nuko umuntu afashe ngo bimwe muri iyo miti y'ikiyo bishobora kuba bivurana by'ukuri nibyo neza na neza mbega iyo miti tuyihura ku mavuriro yahe cyangwa ku mafarumasi twogenda tubaza imiti yitwa gute hanyuma tubandanye dushima cyane rwose iradiyo ijwi rya amerika ku kanya mugenda muratanga mwibanda no ku bisata byose abamenyeshamakuru mukorera radiyo ijwi rya amerika ngire ntimubandanye muhezagirwa mubandanye mukomera mundamukirije cyane thomas kamirindi ari mu bamenyeshamakuru nkunda murakoze urakoze cyane rwose david gushima radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko david abivuze turaha akaryo abanywanyi b'ijwi rya amerika buri munsi mu kiganiro muri isanga isaha yose kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe abanywanyi bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro nko kuri uno munsi turiko tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu iminsi itandukanye tuba dufise ibibazo bitandukanye tuganira ko nko ku wa mbere tuganira kuri politike ku wa kabiri eh, iterambere ku wa gatatu amagara y'abantu n'ibindi ni iminsi yose mu kiganiro muri isanga nk'uko turiko turabikora buri munsi n'uno munsi reka rero tubandanye twakira undi munywanyi w'ijwi rya amerika Nki- kino kiganiro si ikiganiro cerekeye itiro nogerageza ku- ku- ku- ku- kwibutsa abatwumva si ikiganiro cerekeye itiro ariko ni ikiganiro cerekeye eh, umwuga wo gufasha abafite ibibazo by'inyifato harimwo n'itiro nk'uko benshi bahamagaye babivuga ah, basa n'abari benshi mu bahamagaye bafite ibibazo by'itiro ariko dufise umuhinga mm, mediatrice nibaruta ah, umuyobozi w'ikigo kabine nibaruta mu burundi ariko aradufasha gutahura umwuga w'abahinga bafasha mu bijanye n'inyifato abo bita abapsikologe Ah, turi kumwe ku murongo ariko reka tubanze twakire adela Ah, adela oh, murantunga adela twamwakiriye reka duhe kanya madame mediatrice atwishyure ku bibazo bya cedric na david cedric yakiba- yavuze ku kibazo cerekeye ukunywa akayoga kugira ngo umuntu asinzire na david avuga utwe ibyerekeye utunini mwabyishyuye ko ariko mu masegonda make mbere yuko tubandanya madame mediatrice
Eh, umuntu wese ashobora gutorera ikibazo ah, ah, n'ikibazo n'ikindi kibazo kubera abahinga baravuga yuko inzoga ni ni ni ikiya- kirashobora kuba ikiyayuramutwe kirengeye ibindi biyayuramutwe mu gihe kiriko gikoreshwa muri ubwo buryo bwo kurondera itiro eh, cyane cyane iyo umuntu abuze itiro niyo kwihutira gu- kurondera ibindi bintu ata- atamenye ati mbega aka karuru aka kamo umubiri uri kuratera uri kurantera kava kuki ni ngombwa ngo umuntu yige kumviriza umubiri wiwe no ku- no kuwuha ijambo no kuwutahura no gutora inyishu irama kuko niyo yabandanya anywa inzoga inzoga nazo zirafise ingorane kandi urumva ntibihera iyo nzoga imuhezemo n'ejo azoribura naho ijya ejo azoribura Mhm.
none azokwama ariko aranywa inzoga zizoheza zimutera ingorane ubu nawe yavuze ku bijyanye n'imiti jewe sinshigikiye imiti na gatoyi mu gihe idakenewe Umu- umuntu yofata umuti mu- mu- a- a- bi- hamwe byase hamwe nta kindi umuntu akwiye gukora umuntu hariho uburyo busanzwe uburyo bita lemoye naturere uburyo naturere uburyo u- umubiri wonyine ushobora kwizanira uga- ugatora inyinshi icyo kibazo cyo gusinzira utarinze kuwuha umuti usanga ufite ibyo bita mayete segondere kandi ushobora gutuma uko uwunywa umubiri uwumenyera ugasanga nta n'icyo usigaye ukumarira urayinywa ugasanga eh, uguma uritira Mm. efe segondere muganga niba rutavuze ni efe segondere ni ingaruka mbi ah, zijanye n'uko kuba yafashe umuti canke yanyoye inzoga tubandanye twakire janvier wiriwe neza janvier
mwiriwe mwiriwe muraho urakomeye
yego turaho turagumye kabisa turashimira imana Mm, ni vyiza cane ikibazo canke iciyumviro
banze mu turamukirize uwo muhinga w'umutumire kabisa turamushimira cyane kandi ari mu bantu bitanga mu gihugu rwose Mhm, mhm.
Eh, hari ikibazo nari mfise mfise umuvukanyi w'iwanjye ego numvise byoba bijyanye n'ibyo bintu cyane Eh, ya- a- eh, yahoze ahura n'ibibazo bijyanye n'ibintu bita gukangagurika Mhm.
iyo bijyanye no gukangagurika rero ni ukuvuga donke iyo bita amareve kushemari wewe ni ukuvuga biraboneka ni ukuvuga muryamanye wumva ko mwindura akakubwira ngo ngize ibintu biraje ngo nimufate ngo nimubwire ikigo cyonye hama rero nagira sawe ari mu itiro
ari mu itiro biraza bibona agasimba kiruka cyangwa akagenda nko munsi y'igitanda gutyo gutyo kenshi iyo yanarushye cyane hoho biba byinshi cyane biteye ubwoba hama arabikuriramwo arabikuriramwo muri interna imwe aho ku ishuri yari ari niho bamubwira ngo agende kwivuza ku mupsikologi wo muri tipyo ashitseyo akamuha imiti iyo miti amuhaye kiramusinziriza novuga ni imiti yaswe no kumugirira nabi kuko yasinziriye kuva mu gatondo gushika mu masaa mu masaa moya zose z'ijoro bamuvyuye atakintu na kimwe arafungura ngo gikunde uyu muti yawuhawe n'uwo mupsikologe uwo muganga muganga ajejwe iby'inyifuzo reka tumuhe akanya nagira mbaze uwo mutumire ni ukuvuga kuko wewe uwo muntu ariko turi ko dusa n'abaganira aratubwira ko bishobora kuba byaturutse nko kuri kirize dore ni ibintu by'intambara biba byarabonye gutyo kubera ngo biragaruka mu mutwe biza bibona donke akagira defanse mekanisme de defanse akidefanda ku kintu kije ari inziga irimo ugweko akabyemeza n'abandi abandi bose akabereka ariko ari ikintu kiraba nyine biriko biraba hanyuma bamukarumye tiryama agaca bihera ariko byarakunze arabandanya ariga araheza gushika yaho amaze guheza byose urumva ubu yarambwiye ko ariko bigabanuka mugana ashaka kubaza umutumire ego atubwire byoba byaraheze cyangwa ni ibintu bizokwirepeta bikazosubira kugaruka numva nk'uwo mufashe iki yozoza akabasanga ego igicimbo nari mfite ego turabwiwe ko ku murongo umutumire yavuye ko aragarutse umutumire aragarutse arakwishyura akoze cyane janvier namwe murakoze kabisa muragira neza cyane turabashimira mukomereze aho kabisa murakoze cyane reka duha akanya rero umutumire tuko turaja mu mpera z'ikino kiganiro ariko kuno munsi twari ko turaganira na docteur si docteur ni madame nibaruta psychologue madame nibaruta mediatrice kuno munsi abenshi basa n'abafite ibibazo by'itiro ariko twari ko turaganira ahanini ku mwuga wanyu w'ubupsikologe wo gufasha abantu mu bibazo bijyanye n'inyifato ibibazo bijyanye n'inyifato ni byinshi cyane rwose wowe ufata amasegonda make ukishyura janvier kuri icyo kibazo cyo gukanguragurika cy'uwo mu iyo nshuti yiwe ariko muri minota isigaye wongere utubwire n'ibindi bibazo by'inyifato mufasha abantu mu mwuga wanyu
musanzwe iyo umuntu adasinze ibitiro bitekanye nk'ibyo by'amakosmari yari karavuga aba afite itiro nyine bitameze neza ni ngombwa ngo barabe ku bisanzwe umuntu ntapfa kurota burya haba hari impamvu ariko ararota gutyo ni ukuraba yuko mbega nta bintu byamuteye ihahamuka mbega nta bintu yaciyemo byamubabaje nicyo gituma iyo baganiriye n'umupsikologe araheza akabafasha akabaha impanuro bagatahura igituma amerewe gutyo yabajije n'abaciriyemo yabajije ati iby'iwe biri ko biragabanuka ati bisa n'ibyo uriko biranahera bizogaruka canke ni ibintu bishobora guhera burundu
iyo bibaye gutyo onya petetere ko hari ibintu byahindutse cyangwa hari ubuzima bwahindutse uguhunya mu bisanzwe iyo umuntu afite ikibazo gishobora guserukira mu itiro cyangwa kigaserukira mu bundi buryo mu yindi nyifato ni ngombwa rero ngo iyo umuntu afite ikibazo yumva yumva nyine ko yobitoreye umuti abasikologi bari ngaho ku bwabo baba bari ngaho barindiriye abo bafasha icyonya nibaza ko atari umuntu ujya kurondera mu mahanga n'abo bajya mu mahanga barabarondera ni ngombwa ngo umuntu agire amagara meza iyo ufite amagara meza mu bijyanye n'imyifato n'iterambere rirakurikira nta muntu ashobora gutera imbere atamerewe neza mu mushaha wiwe murakoze cyane rwose ego tuko turarangiza ikiganiro mwakongera mugatanga nimero yanyu hari abasabye kugira ngo bazobarondere mubafashe nimero zanyu ni izihe
ni mirongo irindwi n'icyenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu tubibutse yuko kabine nibaruta ariyo madame mediatrice nibaruta yateguye umunsi w'ejo akaba ari uwo munsi bazoganira cyane cyane umunsi bafite conference aho bagiye kuganira ku bijyanye n'uyu mwuga n'ingene bafasha abantu aho madame nibarota nawe nyine ashobora kubaha izindi ayandi makuru yerekeye ibyo mumuhamagaye kuri iyo nimero yiwe turashimiye cyane mutumire wacu kuri uno munsi ndabashimiye namwe mwese mwahamagaye murashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro muri kino kiganiro cyerekeye amagara y'abantu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye zuber yamfashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma karara rimasi yamfashije kwegeranya ikiganiro tubashikirije mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika rero mukunda cyane murakoze cyane mugire ibihe byiza